ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriyani itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu rwanda inama mpuzamakungu kuri jenoside yarangiye ejo ku wa gatanu ku mugoroba imbere y'uko imanza zo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi iba ku wa mungu iyo nama yitabiriwe n'intumwa ziturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr richard sezibera mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika edigwema yabwiye mugenzi wacu geoffrey mutagoma ibintu nyamukuru baganiriye mu rwanda inama mpuzamahanga kuri jenoside yasojwe kuri uyu mugoroba mbere y'uko imihango yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ba ku cyumweru iyo nama yitabiriwe n'intumwa nyinshi ziturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi mu kanya gato cyane mugenzi wacu edi rwema amaze kuvugana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu rwanda dr richard sezibera edi turi kumwe ku murongo wa telefone uranyumva
ndakumva geoffrey yego tangira rero noneho utubwira icyo mwaganiriye na sezibera ni iki cyane yibanzeho mu kiganiro mwagiranye iki ni ikiganiro cyihariye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yahaye ijwi rya amerika aho yatubwiye bamwe mu bashyitsi bakomeye bategerejwe muri mu mihango yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yatubwiye ko abayobozi cyangwa se abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri makumyabiri bamaze kwemeza ko bazitabira iyi mihango twagerageje gushaka ni kumenya niba bamwe mu bakuru b'ibihugu byo mu karere cyane cyane bituranye ibihugu bituranye n'u rwanda niba bazitabira iyo nama urugero ku gihugu cya uganda dore ko muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'umubano utari mwiza hagati y'ibyo bihugu minisitiri isezebera yatubwiye ko batumiye perezida yoweri kaguta museveni ngo nubwo atazaza azohereza intumwa naho ku ruhande rw'igihugu cy'u burundi yatubwiye ko icyo gihugu kitigeze gitumirwa ko kandi gishobora kudahagararirwa ku ruhande rw'ubuyobozi ariko avuga ko abarundi ubwabo batumiwe muri iyo mihango ikindi twaganiriye ni inkuru imaze iminsi ivugwa cyane cyane yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga guhera uyu munsi ivuga ko u rwanda rushobora kuba rwirukanye ambasaderi w'ubudage mu rwanda minisitiri isezibera ntago yabihakanye gusa we yavuze ko uwo mu ambasaderi yagaragaje ingeso zitari nziza zidakwiye ku muntu uhagarariye igihugu nk'ubudage icyo gihe u rwanda ngo rwasabye ubudage kumufatira imyanzuro hanyuma ubudage buhitamo kumutumiza ngo asubire mu gihugu cye cy'ubudage ariko ashimangira ko icyo atari ikibazo cyatera agatotsi hagati y'u rwanda n'ubudage ko umubano hagati y'ibyo bihugu ari mwiza kandi ko hari intumwa zikomeye zaturutse ngo mu ntara ya rena n'iparatina zizaza muri iyi mihango yo kwibuka muri rusange ibyo nibyo twibanzeho hanyuma yagize n'icyo avuga ku mubano hagati y'u rwanda n'ubufaransa avuga ko uwo mubano urimo kugenda urushaho kuba mwiza ngo nubwo perezida emmanuel macron u rwanda rwamutumiye atabonye umwanya wo kuza ariko ngo icyo gihugu kizaba gihagarariwe ku rwego cyangwa se gihagarariwe neza muri iyo mihango muri rusange ibyo nibyo twibanzeho cyane tunamubaza ibijyanye n'umubano hagati y'u rwanda na uganda avuga ko ikibazo kiri mu maboko y'igihugu cya uganda ngo kuko ngo byagaragaye ko icyo gihugu gisa nk'aho gishyigikiye abantu bifuza cyangwa se bashaka kurwanya ubutegetsi bw'i kigali birumvikana ko abakunzi b'ijwi ry'amerika ubahishiye byinshi muri icyo kiganiro uzatugezaho mu minsi iri imbere ariko ngaruke gato ku cyambasaderi w'ubudage mu rwanda yigeze atobora ngo avuge iyo myitwarire iyo ari yo iyo myitwarire nakimubajije ngo ayisobanure atubwira ko hakiri kare cyane kuba yayishyira ahagaragara
tugaruke noneho ku bijyanye n'abategerejwe muri icyo gikorwa cyo kwibuka tubwire abanyarwanda muri rusange bategereza iki kuri iyo myiteguro ihari bihagaze biti
icyo nakubwira muri buri hafi buri hoteli ubu ngubu wajyamo iragaragaramo abantu b'abanyamahanga benshi cyane aha ngaha jyewe ntuye bamaze no gushyiraho bya bindi bita tapi ruje bivuga ko hari abayobozi bakomeye bategerejwe ariko mu bakomeye tumaze kumenya harimo minisitiri w'intebe w'igihugu cy'ububirigi dore ko ububirigi bwatakaje abasirikare icumi mu gihe cya jenoside uwo ni minisitiri w'intebe Charles Michel hari guverineri generali w'igihugu cya canada hanyuma hakabaho n'abaperezida benshi cyane bazaza baturutse cyane cyane mu bihugu bya afurika y'uburengerazuba nubwo atatubwiye abo ari bo bose ariko yatubwiye ko umubare ushobora kugera kuri makumyabiri mu buryo bugaragara kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatanu ikurikije ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga ukurikije amakuru umwe muri iyo muduha biragaragara ko bisa n'ibintu birimo imbaraga nyinshi cyane ugereranije n'uko byari bisanzwe ibyo bifite icyo bisobanuye
icyo navuga impamvu babishyizemo imbaraga cyane ni imyaka makumyabiri n'itanu ni kimwe cya kane cy'ikinyejana bivuze ko uribuka ubwo u rwanda rwizihizaga nako rwibukaga ku nshuro ya makumyabiri nibwo rwanavuze ko kwibuka bizajya biba nyuma ya buri myaka itanu ni ukuvuga ngo mu myaka itanu ishize byakorwaga ariko bigakorwa mu rwego rw'imirenge rwo hasi ariko ntabwo habagaho imihango yo ku rwego rw'igihugu ku buryo abantu babizamo cyane nyuma rero y'iyo myaka itanu ubu nibwo hagiye kongera kubaho ikintu gikomeye cyo kwibuka ariko nanone tuzirikana ko ni imyaka makumyabiri n'itanu ni kimwe cya kane cy'ikinyejana edi n'ubundi wari aho ngaho ngira ngo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri niba ntibeshya ugereranije icyo gihe n'ubu ngubu ni iki ubona gitandukanye
icyo mbona gitandukanye cyane iyo uvuganye n'urubyiruko barasa nk'aho bavuga ngo ibyabaye byarabaye tugerageze turebe imbere aho gukomeza kuzitirwa n'amateka mabi yatugezeho ibibazo hanyuma bakifuza ko bareba imbere kurusha uko amateka abazirika ikindi umuntu yavuga ni uko umuvuduko mu bijyanye n'iterambere cyane cyane muri uyu mujyi wa kigali uragaragara njya mbwira abantu iyo uvuye mu rwanda nyuma y'umwaka umwe undi mwaka ukagaruka usanga hari ibintu byinshi cyane byabaye ibyo ni ibikorwa bigaragara kandi abantu benshi babona
edi rwema nkwibutse ko hano washington naho hari igikorwa nk'icyo giteganyije ubwo uzatugezaho ibibera aho ngaho i kigali natwe tuzabagezaho uko byagenze hano washington kereka niba hari ikindi kintu ushaka kutubwira naba ntakubajije naho ubundi nagushimira nkagusaba gukomeza ugakurikiranira abakunzi b'ijwi ry'amerika ibibera aho ngaho i kigali mu rwanda icyo nakongeraho gusa ni ugusaba imbabazi abakunzi b'ijwi ry'amerika kwihanganira ijwi ryanjye ritameze neza kubera uburwayi bw'ibicurane
uyu umeze neza turakumva ijwi ririmo rirasohoka neza kandi urwarukira edi rwema urakoze cyane kuhatubera kuri uyu wa gatanu sentare y'i paris mu bufaransa yafashe ingingo yo gutesha agaciro ibirego bya perezida peter nkurunziza w'u burundi uwo mukuru w'igihugu yari yitwariye umushingwamanza w'ububirigi maître bernard menga n'umwanditsi david gakunzi hamwe na televiziyo france 3 yabagiriza gutanga amakuru y'ibinyoma no gucafuza ishusho y'umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi inyuma y'inkuru yaciye kuri iyo televiziyo igashimangirwa n'abo bagabo babiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru inkuru abagabo babiri David Gakunzi umwanditsi w'umurundi n'umushingwamanza w'umubiri Gimetre Bernard Menge bagirijwemwo niyerekeye ireresi yaciye kuri televiziyo France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016 yavuga inkuru z'uko mu ntara ya karusi urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi zoba zariko zica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo metre bernard menge na david gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeje ko ubu bwicanyi bwabaye abagabo basiguye ko abishwe ari abatavuga rumwe na leta kandi ko byakozwe n'inzego za leta umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatwaye ikirego mu Bufaransa abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'ipari mu Bufaransa yasohoye ingingo ivuga ko ibirego bya Perezida Nkurunziza biteshejwe agaciro kandi ko atashingiro bifise David Gakunzi amaze kumenya iyo ngingo yabwiye ijwi ry'Amerika ko insinzi atari yabo ahubwo ari iy'abarenganijwe bose mu gihugu urubanza rwaciwe nkuru nziza yatsinzwe ibyo yashaka gushika ko ntiyabishyitse ko kubera urukiko rw'umufaransa n'urukiko rwigenga si intsinzi yanjye si intsinzi ya menge si intsinzi ya france trois ni intsinzi y'abantu bose bishwe y'abantu bari bafunzwe y'abantu barenganyijwe abandanya barenganijwe mu burundi kubera yuko ibyo leta y'uburundi yashaka kwari ugukoresha urukiko rwo mu Faransa kugira leta y'u Burundi mbere nk'aho menga irabesherwa makungu kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu twarabyerekanye imbere y'urukiko yuko ku by'ukuri bica abantu ko hariho abantu bafungiye ubusa hariho abantu bazimanganye ko bafata ku ngufu abakenyezi urumva rero bamaramaye kuko twarerekanye ibikorwa nabi mu Burundi ni urubanza rwari rwaburanishijwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka naho abo bagabo babiri batsinze urubanza inyuma y'amatohoza ahanitse yakozwe n'iyo televiziyo France 3 byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari kirundi ahubwo ari gihawusa kivugwa mu bice by'uburengero bwa Afurika mu bihugu vya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi david gakunze ati senari yoyo yarabye ko ibyo twavuze byerekeye ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu byabaye mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barumvise yuko icyo atari cyo kibazo ikibazo ni uko uburenganzira bw'abantu mu burundi bumerewe nabi ibindi byose yari imikino gushaka gukoresha iki cyangwa kurya kugira wibagize yuko ku by'ukuri ikibazo n'abantu bapfuye n'abantu bafunzwe ku busa n'abantu barenganywa n'abantu bazi zimanganye icyo nicyo kibazo gikuru naho ibindi ni imikino kandi ni no gukinakina ku bantu bapfuye ku bantu babuze ababo umwe mu bunganiye menge na gakunzi muri iyo dosiye yaheruka kubwira ijwi ry'amerika ko icyo kirego cya perezida nkuru nziza bwari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege metre menge kuko ari mu bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi yamara metre arumere niyongere nawe nyine aremera ko ireresi yerekanywe atariyo mu burundi ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba irya reresi berekanye si reresi yafatiwe mu karusi ni reresi yabaye mu bindi bihugu ni reresi yariko irigishirizwa ko imbonerakure kubwira baje ku kwica abantu bisunze ivyo babonye david gakunze avuga ko iyo ngingo ibaha intege zo kubananya urugamba batanguye rwo gutwara ibirego irahe muri sepeyi kubakekwa ko ibyaha vyonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi ni ukubandanya turwanira abamerewe nabi mu burundi bashatse ko tutosubira kuvuga tuzobandanya tuvuga bijya byo kwica abarundi abo ari bo bose yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyapolitike yaba uwo ari we wese yicwa bikabera nk'aho cyabaye ibyo ni ibintu bitegerezwa guhera kandi tuzogira uko dushoboye kose tuzobandanya turwanya iyo ndwano kugira ibyo ntibisubire kuba n'abayobozi ba televiziyo france 3 nabo nyene bari bitwariwe umukuru w'igihugu yari yabagirije ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitari zo abo bagabo bose basanzwe badacana uwaka na leta y'u Burundi ivuga ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inama mpuzamakungu ku kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi irakomeje mu gihugu cy'u rwanda atangura iyo nama ugize ku- wigeze kubaho umukuru w'igihugu cya nigeria yahamagariye amakungu kutazongera kubohera amaboko imugongo igihe hari abanyagihugu bibasiwe na jenoside bakeneye gutabagwa ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu edi gwema yakurikiranye iyo nama ku munsi w'ejo iyi nama mpuzamahanga iri muri gahunda zateganijwe zijyanye no kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi insanganyamatsiko yayo ni kwibuka twimakaza ubumuntu ayitangiza oluseguno basanjo wigeze kuyobora igihugu cya nigeria yibukije ko amahanga afite uruhare rwo gukumira jenoside aho yaba ivugwa hose aho gutegereza ikabanza ikaba yibukije ko mu gihe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane amahanga yari mu byishimo ko afurika y'epfo yikuye mu butegetsi bw'irondaruhu mu rwanda ho hari hatangiye jenoside yamaze iminsi ijana igahitana abagera kuri miliyoni perezida obasanjo yagize ati kuba u rwanda rwaravuye mu bibazo rukaba ruri mu mahoro n'umutekano bigaragaza agaciro k'imiyoborere myiza agaragaza ko afurika idakwiye kongera guhura n'amahano nk'ayabaye mu rwanda aho umuryango mpuzamahanga utagize icyo ukora mu gihe wari ukenewe cyane muri iyi nama mpuzamahanga yatumiwemo inzobere n'abashakashatsi mu bya jenoside abayitabiriye barimo fredi mutanguha wungirije umuyobozi wa ibuka bemeza ko kubungabunga amateka ya jenoside biri mu bishobora gufasha kuyirinda mu bihe biza jenoside yafashwe umwanya ukomeye cyangwa abayiteguye bafashe umwanya ukomeye kugira ngo bayitegure bayishyire mu bikorwa kandi bibere rimwe ni ukuvuga rero eh, icyo eh, dufashwa na senereje eh, nk'abacitse ku icumu ni uko eh, ndetse eh, na leta y'u rwanda muri rusange ni uko izo nzibutso zifatwa neza icya mbere twagize amahirwe ni uko eh, abayobozi eh, b'igihugu cyacu eh, bumva kandi bakamenya yuko um, kubika ibimenyetso bya jenoside bituma iyo jenoside itazongera ndetse na, no kurwanya n'ingengabitekerezo yayo kuba rero barashoboye kudufasha ku aho hantu kugira ngo habe- tubere ikimenyetso cy'ibyagiye bibera aho ngaho ni ikintu twumva yuko twishimira nk'abacitse ku icumu ikindi ah, ni uko haba ibiganiro nk'ibi ngibi haba ibiganiro nk'ibi ngibi abantu bakaganira bakakungurana ibitekerezo eh, ababifiteho ubumenyi bagasangiza n'abandi eh, cyane cyane uburyo jenoside yateguwe abayiteguye na- ni iki cyabaye kugira ngo jenoside ishobore gushyirwa mu bikorwa abatanze ibiganiro bose bagarutse no ku ruhare rw'abanyabwenge mu gutegura jenoside jean damascene bizimana uyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside yasabye abanyabwenge gukoresha ubwenge bwabo bafasha guhagarika icyatera jenoside aho kuyenyegeza naho mu kiganiro n'ijwi ry'amerika mwarimu zakari kaufman wigisha muri kaminuza ya harvard muri leta zunze ubumwe za amerika yasabye amahanga ari mu bibazo nk'iby'u rwanda rwarimo kurwigiraho It's, it's an important time for us all to come together to reflect on lessons.
uyu ni umwanya mwiza kuri twese kugira ngo duhure dusubize amaso inyuma ku byabaye maze tubikuremo amasomo We see today that there continue to be atrocities, uh, including genocide, uh, throughout the world. I think of uh, Myanmar. I think of uh, Syria, where there are. Uh, urugero mumaze iminsi mwumva ko mu gihugu cya myanmar havugwa jenoside ndetse n'ibyaha ndengakamere mu bihugu nka siriya a lot to learn from uh, from Rwanda and the tragedy that it wasn't bivuze ko dukeneye gukura amasomo ku rwanda mu rwego rwo kubikumira ahandi to to try to prevent this uh, elsewhere.
iyi nama y'iminsi ibiri ije ikurikira ibindi bikorwa bimaze iminsi biba mu rwanda biganisha ku itariki ya karindwi ari wo munsi u rwanda ruzibuka ku mugaragaro imyaka makumyabiri n'itanu ishize jenoside ibaye mu gihugu edi rwema ijwi ry'amerika i kigali arakoze Eddie Rwema ni intumwa idasanzwe hejuru ry'Amerika mu Rwanda i Kigali kudukurikiranira ivyerekeye kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hirya no hino rero muri ico gihugu haragaragara imiryango yiyunze ikabana mu mahoro ku buryo ivuga ko itagipfa ibibazo vy'amoko vyabaye intandaro ya jenoside umurongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko abanyarwanda babana atakibatandukanya Eric Bagira ubusa umenyesha amakuru wacu mu Rwanda aratubwira uko imwe muri iyo miryango ibanye ariko ndavuga nti rwose ibi bintu by'amateka mabi yabaye imana inyongerera imbaraga mu by'ukuri bitamuhungabanya numve ko rwose mpore nkomeye kuri uwo muhigo wo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge ni ubuhamya bwa bwana thomas nta nshuti imwe warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane nta nshuti imwe atuye mu murenge wa mutete mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda jenoside yabaye afite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko nta nshuti imwe avuga ko jenoside ikirangira bitari byoroshye kongera kubana n'abamwiciye abe ariko aza gufashwa n'uko yari umukozi w'imana muri santarari ya mutete guhuza abahutu n'abatutsi nabwo aho kuri santarari nk'umurimo wa nta nshuti imwe ngo ryari ihurizo rikomeye natangiye guhura n'ikigeragezo rwose abantu bene wacu barokotse batangiye kutishimira yuko ngo nakira abantu bose mu kiliziya ngo bakumva yuko nagira abo mpeza ngo abicanyi bagahezwa ntibinjire mu kiliziya ariko ndababwira nti rero mu by'ukuri mu kiliziya ni mu nzu y'imana ngewe ntabwo mfite uburenganzira bwo kuza abantu kuza gusenga niba hari abakoze ibyaha ubutabera burahari buzabakurikirana mu buhamya bwe bwana nta nshuti imwe avuga ko uko imyaka yagiye ishira ariko abantu barushijeho gukira ibikomere by'amateka asharira ya jenoside banyuzemo nta nshuti imwe yarenze ibyo guhuriza abahutu n'abatutsi ku ijambo ry'imana ahitamo gushaka umugore badahuje ubwoko agamije gushimangira ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo koko mu by'ukuri n'abantu barusheho kunyibonamo ngenda avuga nti rwose nzashaka umugore tudahuje ubwoko umuhutukazi mbikora rwose ku bwende bwanjye mbikuye ku mutima ntabwo nari mbuze abandi bakobwa beza benda bifuza ko twabana abacikacumu ariko icyo gitekerezo kinzamo nabwo ngiye gushaka umutukazi hanyuma bigaragare ko mu by'ukuri ya nzira y'umwe n'ubwiyunge mu by'ukuri ihamye koko bwana nta nshuti imwe avuga ko mu gihe cyo kurambagiza uyu mukobwa batari bahuje ubwoko hatangiye icyo kumuca intege mu bavandimwe b'impande zombi ariko ngo byamubereye ikinyuranyo ku munsi w'ubukwe tega amatwi ubwo abantu bene wacu bamwe batangira kuvuga ngo bagiye ngo gushaka mu nterahamwe bamwe batangira kubihirwa batangira rwose kutabyishimira nkabwira umukobwa ni rero amagambo uzumva uzajya uyihorera icyo nagukundiye nawe icyo wankundiye kirahari ubwo ngubwo ubukwe turabutegura buragera ariko mu by'ukuri ubukwe nakoze icyo gihe navuga ko bwari ubukwe budasanzwe kuko abantu bose barabutashye kiriziyeri yuzuye no mu mashaperi baba ari abacitse ku icumu baba ari abahutu bene wacu bakoze amahano mu by'ukuri wabonaga ari ikintu kidasanzwe ku ruhande rw'umukobwa ariko we ngo nta bikorwa by'urucantege yigeze ahura nabyo kugeza n'ubu ni madame Laurence niyo nsaba nawe jenoside yabaye afite imyaka cumi n'ine y'amavuko ibyo bintu nabyo nigeze mbona iwacu kubera yuko mu kurambagizwa kwanjye hari harimo abahutu harimo abatutsi no kuza kunsaba byaruko ibyo bintu byo gutana amagambo ntabyo nigeze mbona baje batebutse ubukwe uko bisanzwe nuko barasabisha nuko barashyingira nyuma y'imyaka cumi n'irindwi bwana nta nshuti imwe ashakanye n'amadame niyo nsaba bamaze kubyarana abana batanu kandi babanye neza haba ku ruhande rwabo nk'umugabo n'umugore ndetse no ku bavandimwe intumbero kuri bo ni iterambere kimwe mu byatsimbataje ubumwe n'ubwiyunge hirya no hino mu rwanda harimo na komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya kiliziya gatolika mu rwanda aho yagize uruhare rukomeye mu kubumbira impande zombi mu matsinda y'ubumwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ufatiye ku iheruka yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyira igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kuri mirongo cyenda na kabiri n'ibice bitanu ku ijana gusa ngo haracyari izindi mbogamizi uyu ni bwana fideli ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imbogamizi eshatu z'ingenzi iya mbere ni iy'abantu bamwe bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ni imbogamizi igihari icya kabiri ni iy'abantu bake bakirebera bakarebera n'abandi mu ndorerwamo z'amoko imbogamizi yindi ni ibikomere ibikomere byariye amateka y'umwijima amateka ashaririye abanyarwanda twanyuzemo ibyo tugenda twomorana bisaba urugendo rw'igihe kirekire bishingiye ku miterere yabyo na kamere muntu kuri izo mbogamizi zisobanurwa na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imibare igaragaza ko abagera kuri makumyabiri n'umunani ku ijana bakirebera bakanarebera bagenzi babo mu ndorerwamo y'amoko makumyabiri na barindwi ku ijana nabo bakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside abandi mirongo itatu n'umwe ku ijana nabo bakigaragaza ko habayeho uburangare bw'ubutegetsi jenoside yakongera kuba gusa mirongo cyenda ku ijana bo bashingira ku mibanire y'abanyarwanda n'ingufu z'ubutegetsi mu kubunga bakemeza ko jenoside itasubira ukundi intero ni never again ntibizasubira ukundi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikavuga ko hari amahame bakomeyeho agamije gukomeza gusigasira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ihame ryo kwibuka jenoside duharanira ko itazongera kubaho ukundi n'ihame ryo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ayo mahame uko ari abiri yashyizwe mu mahame shingiro ngenderwaho mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda akaba ari nayo mpamvu buri mwaka mu rwanda habaho ibikorwa byo kwibuka jenoside tutagomba kurambirwa kuko ni bumwe mu buryo bwo gufasha abanyarwanda gukomeza kurwanya jenoside ndetse no kurwanya ingengabitekerezo yayo aho bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali akoze makbili ya biro yegeranije amajwi hamwe na junior jo yamufashije muhinga bw'ivyuma na lidiane nahazwe tuzongere mu bindi biganiro bindi vyo mu ndwiza mu kurindira mbandanye kuryoherwa na porogaramu z'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'ubu ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha